Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo noora lhudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبلوا مسلمة لقيفتو توردفو ترادي نور الهدى خيساه إيقتوتا ديبي إينا تمتيسني تخرى بروغرام خيسا riqicha sunnaatii fi daddachaa jaalalaa kunoo guyyaan deebisaa ergaa teessanii guyyaa har'aati. Fedhii rabbiitiin deebisaan tan teessan akka armaa gadiiti. Iyyannaan tuni ta obboleessa keenya tokkootii galmeen iyyannaa isaa dhibba saddeetii fi afurtamii torba. Akkiji obboleessi keenya kun eegalama iyyannaa isaa keessatti. Waatu na quqquuqe yeroo cufaahuu qalbii tiyya tana keessatti na yaachisaa ture. Sunis yeroo maali jechuun keessaniin oolamu ganamarraa intala takkaan wal barree qilleensa imootiin gubbat wal barre. Nulachuutuu bakka jirru biyya Arabaati. Biyya teenyaa miti. Garuu biyyuma Arabaa tana keessaa biyyoota gandaa doolaa adda addaa jirra. Oduma waliin haasoynu, oduma walitti waa dubbannu, hasawa shayxaanaa hagarte hin firooyne odoo wal dabarfannu hasawni isii sagaleen isii qalbii tiyya na harkiftee jaalalti isiidhaa qalbii na seente. Haa ta'u intalti sun tuni eega gartee islaamummatti seentee amat afur asliin warra isaanii walumaagalli isaaniitu kiristaana. Eegammaa wal barannee haasawa gartee janaajina faayidaan qabne waliin shuqulaa turre. amata sadii geenye garuu dhumarratti ani isiin tun haadha mana kiyyaaf taati je'eetiin sirreeffadhee murteeffadhe eegaa dubbii tana hojiirra oolfachuudhaaf namni tokko warra isaaniitiin mari'achuun hin oolamu akkasittiin dubbii tana warra keenyaan gahee intala akkanaa akkanaa takkaan jaaladhe biitisiillee akkanaati je'eetiin keessa ibseef deebisaan gartee warra keenyaa wanni taate intalti ati himtu tun si wajjiin waliin madaaltu. intalti sirra guddo karaa tokkoonis biitti isiidhaa sirraa fago nuti intala tana siif hin jaalannu tana waan ta'eef intaluma biyyateeti tagartee nuti ganda abaluu warra abaluu jechuu isii beenuun intala tana filadhuuti nutti himadhu guduunfa si geessinaa jedhan ammoo ani dhuguma sanin ja'a jaalalti ijan qabdu kuma ja'anittu xiqqeenyaa fi gurraa fi guddinaa fi diiminaa fi kanalleen qabdu jaalalti. Garuu intalti tuni jaalaltii si qalbii na seente waa yeroo dheertuu waliin haasawaa turreef jecha. Intala tana warri keenya naan hin feene garuu anammoo isiirraa murachuu hin danda'u isi dhabuus hin danda'u dhalaan biraa dhalaan natti hin fakkaattu. Warri keenya akkana jaa animmoo haasawa tiyya tana dhiiroomeewoon iyyadhee iyyannaa galfadhee karaa nuural hudaa kanaan warri keenyalleen kana keessatti akka daawwitiittiif ilaalaniif dhagahuun isaaniillee ni mala yaada sanirraa deebi'uun isaaniillee ni mala jechuutu har'a kessa na fide waan na amansiiftu takkaas ta warra keenyaas amansiiftu takka mee yaada akka gartee naa gumaachaniin isinirraa fedhaa je'eeti iyyannaa tana galfate. Yaa obboleessa keenya wanni siin jennu nuti. Si dura ammoo namni gartee toltu yaannuuf warra sagaleen teenya bira geessu kana. Anaas haa ta'u obbolowwan kiyya warreen proogiraama kana keessatti hirmaatan cufaahu. Wanni jennuun abbootii dhiiraatiin. Wanni jennuun abboolii abbootii shamarraniin. Rabbii tokkicha dhabamarraa isin argamsiisa sodaadha. Akkaataa ifiitti walit dhuftanis yaadadha. Fedhinnaa teessan guuttachuudhaaf intala namaa takka hararraa buttanii yookiin haraamitti dalaydanii haraamuma sanii wajjin intala garaa godhattefa nuuni haa godhaa jettanii ni haa godhattan. Wanni kun haraam callaa akka ta'e beeka. Niqaan sanilleen akka hin hidhamne beeka. Akkasuman dirqama gootanii ilmoo teessaniif intala haraam. Tani kaan hin hidhamne takka ilmoo teessan niqaa gooneef jettanii waliin jiraachiftan. Kana maaltu fite? Fedhii fedhii teessan guuttachuudha. Achi boodaan fedhii ilma keessanii guutu. Rabbi sodaachuun baletti. Isinoo haawwan. Rabbi isin uume sodaadha. Intala teessan. nama isiin hin feene dirqutti rabbii keessan sodaadha. Gurbaa abaluu yoo hin heerumne ani mana kanarraa hin baafaata jettu jira bar abbaa manaatiin. Anaa fi ati islaamaa fi amaaraata jettu jira. Yaa jara keenya rabbii isin uume sodaadha. Ilma keessan, intala teessan nama isiin isiin hin feenetti isan lachuun dirqina. Bultii fi qabrii hoba qaban nama isiif ta'e biyya fedhe haa ta'u. Orobbaa Asiyaa Afriiqiyaa laal biyya fedhe haa ta'u. Awustiraaliyaa illee haa ta'u akkaataa walitti dhufan isaaniitu beeka isaan wal jaalatan sun isin wanni isinirra jiru ilmaan keessan halaaleysuun bakka jiranitti namni kuni nuuf hin taane jechuu kana rabbii keessanirraa sodaadhaa irraa deebi'a. Wanni hedduu zinaa guddise tana shamarran keessatti wanni gartee dhiira abbaa fi haadha eeggatu carraaqqatee hin qabne harka isaanii eeggatu akka zinaa godhu isaaf laaffise. dirqama kana rabbi isin uume sodaadha waan kana dhiisa ilmaan keessan hoggaaniif intala takka yaadatan mee hoggantala takka jaalatan mee gaafadha intalti sun ibaadaa qabdi salaata qabdi haala bareedaa qabdi isuma gaafadha warra illeetti madhiisaadha. Kanan gaafanne akkanumatti intalti tuni fagoodhaa siif hin taatu sirra guddoodhaa rabbi sodaadha seenaa islaamaa ulamaa irraa baradha. nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ka umriinsa ama diidamii shanii intala amata afurtamii fuudhe aa'ishaan intala amata sagaliitu nabii keenya ka amata afurtamii afur yookiin sadii fi cinaadha heerumte shari'aan islaamummaa kana keessan galtu tanaaf jecha ilmaan keessan hin dirqina isin hin jenna shari'aan islaamummaa ogguma takka illee bultii jaarrachuu keessatti dhiiraa dhiirti umriin hangana ta'u dhalaan hangana ta'u kana keessan seentu. Kulaan bana warra wal jaalateef. Islaamummaan fuudha keessatti biyya fagoo fi dhihoo sillaan gosaa fi shanyii fi kanaas ilaaltu. Islaamummaan fuudha keessatti dheerinaa gabaabinaa furdinaa gurraachomina diiminas tokko ilaaltu. Wanni islaamummaa ilaaltu islaamummaa. Diin qabaachuu ibaadaa shanan qabaachuu dhiiraa fi dhalattiis. Wanni islaamummaa keessa barbaachisu kana islaamummaa iimaana. lammeessa akkuma duraanuu jenne intalteetu sirra guddoo sirra xiqqoo meef irraa dhiisa eega gartee jaalaltii gurbaan ka jaalatu ta'e yoo gartee seenaa nabii keenya alayhi salaatu wassalaam ka hordoftan taatan rabbiin akkinuun jucufaan laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasanaa nuun jedhe wanni barbaachisu gurbaa fi intala jidduttis islaamummaa iimaana wanni guddinaa xiqqeenyaa bultii keessaa in seentu. Sadeessa intalti takka aslii warra isaanii kiristaana ta'uun eebbii fi xiqqeenyaa fi kabajaa waan gartee isinirraa fuututti isin fudhatina. Mee islaamummaan gaafa dhufti. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hogga fi islaamummaa in ergame namni dura gartee dhalaarraa islaamummaa seene Khadiija radiyallahu anha rabbirraa haa jaalatu. Achi booda hoo bifuma kanaa wal duraa wal boodaan namni kun shanyii fi gosaa fi kamii waliin gaafatu. wanni hordofan akkuma jennettu islaamummaa imaana qofa. Beerri nabiin keenya fuudhu kun cuftinu takke warri gartee eega islaamummaarra dhalatee fuudhe kun warra Aa'ishaa fa'aa yoo ta'e malee cuftinu taa yahudaa taa mushrikaa taa waaqeeffattu kana eeguma nabiin rabbii islaamummaa qabsiisanii warra godhatan booda intala muslimaa isiin ja'amuun achi duraa miti. Kanaaf jecha mee warran gartaa islaamummaa ganama seene ka islaamummaan rabbiin isaan badhaase isaaniin faayee nun kabaje yaadadhaa warra akka Hadiijaa faa isii umriin amata afurtamii. Mee yaadadhaa warra akka Umar ibn Khattaab faa isaa umriinsaa amata diidamii jaha warra akka Abuu Bakrii faa yaadadhaa malee yaadadhaa mee kan nabiin rabbii isarra guddaa amataa soddoo amataa lamaa fi cinaa faa warra akka Usmaan faa yaadadhaa. warri kun cooftinu mushrika kaafira turan islaamummaan rabbiin isaan badhaase duuba warra kanaa duuba cufaatu wal keessa deebi'e walirraa hiis fuudhanii diin rabbii kana bal'isanii muhaajirtootaa fi ansaartootaan diin kana asiin gahanii duuba tanaaf jecha wanni jennuun gartee obboleessa keenyaan warra keeysan karaa deeti feeteen karaa manguddootiin ta'us amansiifadhu intalti eegasii taate intalti tun fageenyaa fi fageenyi diqqeenyaa miti asliin kiristaana ta'uun diqqeenyaa miti wallaahi yeroo ammaa keessatti dhalaa islaamummarra dhalate haadhaa fi abbaan turerra warra gartee islaamumma guyyaa keessaa seeneetu dhalaan diin jiraachisaa jiran ma'alatti keessaa isaaniitu shaadaa qabatee waan barnootaas gariin isaanii qabaniif mi'a islaamummaa baranii akkaataa warri gartee isaanii horteen isaanii irra jiran cufatti dhaqqabanii arra diin baratanii ilmaan nuti abbu torbatti muslima ifiiyyuu barsiisaa jiran irra. Kanaafuu ilmi keessan intala teessan eega jaalate duran dhaabbatina. Yoommoo waan qabaatee if danda'u ta'e wannummaan isin rakkoo wanni isin galchu hin jiru. Yoommaa waan qabaanne ilma keessanii haraamirraa haraamirraa. hagartee na durumsa isin hin jiru yoo tahe jecha rabbii ol tahe yaadadha وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم جاب الرب فوسسا إيجاك أبينجي سنقول علمو تيسني حرام الرادر ومسا إسنينجن أتمو خديني في جج إسلام ما جج إنت لتنا أقوم سنين يو دين كأباتي إسلام ما كأباتي أباتي جبي فتي حركاك أباتو تاتي ربي سيها لافسو ammoo wanni sitti dhaamman laal malkii isiidhaa dheertuudha luucaadhaa haarruudhaa honkonaa jinni waan akkanaa sammuu keessaa baase wanni ati intala tana jaalattuuf diiniif ta'u yoo intalti maqaa shahaadaa qabatte malee diin harkaan qabaanne taate maqaa malee intalti islaamummaatti hin galle irraa if eegi rabbiin akkarra caalu si haa filu siin jenna obboleessa keenya. Iyyannaan itti aantu ta obboleettii teenya takkaati galmeen isiidhaa dhibba saddeetii fi jaatamii sagalii. Mee dhaggeeffadhaa obbolowwan musliimaa keessaa shamarran. In obboleettiin teenyituun akka jettu ani haadhaa fi abbaa kiristaanaarraa hin dhaladhe. Duuba biyyaan gartee itti dhaladhe kanarraa deemeetiin biyya Arabaa dhaqee biyya Arabaa tanatti islaamummaa seene. Duuba ani hedduudhaan pirogiraama keessan kana jaaladhaa hordofuun ture torbaanumattiin jala deemaa haraareetiin Proogiraamni kun na gammachiisee torbaan gartee maa torbaan maaliif godhan maaliif guyyatti gartee nuun jijjiirre akka waan kana proogiraama kana hedduurraa gammachuu qabnaa haraaraan ta'eetiin torbaan afachuu dadhabee abdiin tiyya rabbii kiyyarraa proogiraamni kun warreen gartee proogiraama kana bira dhaabbatee raadiyoo nuural hudaa kana. akka inni proogiraama gartee isaan warreen proogiraama kanaan dhaabbatan torbaan godhan rakkoof jecha yoo haa ta'u tahe akka namuu bira dhaabbatee proogiraamni kun guyyatti kanuu deebi'u rabbiin nuu godhu abdii kiyya. Kana keessatti sagalee dardaraati, sagalee shamarranii, sagalee abbootiiti, sagalee hawwaniiti. Tanaaf abdiin kiyya rabbirraa diinsaatiif rabbiin tumsee warra diinsaatiifis tumsu rabbiin lafaa kaasee akka gartee sagaleen tuni nurraan cinnee rabbii keenya kadhanna jetti obboleettiin tiyyitu. haa ta'u walumaa galattuu eegaan gartee biyya arabaa dhufeen islaamummaa seenee inumaa san bira gartee amma qura'aana kiyya itti fufeetiin qura'aana barachaa jira. Garuu gaa ilmi namaa tokko aruuzattis haa ta'u taaziyattis haa ta'u karaa odoo deemuutis waluma arga. Odumaan deemuutiin gurbaa tokko gartee ka dur biyyatti wal beynuun walafaan dhufnee walitti kib jennee innis na beekee anis isa beekee duraan wal beyna. waliin odeeffanne guyyuma sanirraa kaanee hiriiroon idduu teenya cimtee hiriiroo tana keessatti duuba gurbaan kunii inni ka yaada isaatti akkuma gaafa durbiyya jiru kagartee ifiifuu inni kun warri isaanii muslimaa murtaddii ta'e islaamummaarraa gare garagale. An ammoo akkaan kiristaana ta'e akkuma sanin na quba qaba. Akkaan ani egaan biyya arabaa dhufe biyya arabaa dhufee islaamummaa galee qura'aana rabbiillee qara'aa jiru nan beeku. Haa ta'u inni anuugaa amma amantii san dhiiseetiin koroo karaa keessan isinii seene odoo afaaniin naan hin jiin waan duraan akkanatti kana beeku ta'eef akkam laalta haadha manaatiin si godhaas naan je'ee kanuma keessa odoonii fi gartee waa takka illee iddoo nu duran jirre wal barnootaaf jecha manallee waliin bitannee lafaa qabna. amma gaa gurbaan kun eegaa haadha manaatiin si godhanaan je anuu horiin biraa qaba horii kiyya kanaaf jecha isaa wajjiin bultii ijaarrachuun narratti dirqama ta'utu natti dhageeme haa ta'u ammoo amma wanni gartee karaa keessan dafite gabaabinaan gurbaa kana isa heerumuu irratti ani muradhe gurbaan kun nan beeku akkanaan islaamumma seene anis ittiin himne ani immoo gurbaa kana waan hin biraa qabuuf jecha isa heerumuun akka yaada kiyyaatti narratti dirqama akkaan horii kiyyan dhabiniif jecha. Ammoo ittuma deebi'ee wanni isin hin dho'isine gurbaa murtaddi takkaa kenne ifi yaadutti kiristaan. An ammoo intala muslimaati. Yoon gurbaa kana heerumee waan hin haqaas horii biraa qabuuf jecha amantiin islaamaa maal naan jettii jetti obboleettiin teenyitu. Allahu akbar Allahu akbar. yaa obboleettii teenya intala muslimaa ta duraa wanni si wanni nuti jennu rabbiif galanni haa gahu jenna kagartee dukkana keessaa ifa si baafatee karaa islaamummaa kana si qajeelfate obboleettii teenya bar islaamumma jechuun amantii samii torba tumamtee rabbiin ol ta'e akka namni addunyaa tanarratti dhaabatu kogwa dhaabbatu maqaa baasutti rabbiin maqaa baase islaamummaa tana duuba إن الدين عند الله الإسلام جي سميت ربان قبادا مقاباس إسلام من أمنتي رب جالتي فلتي هدية قولي أمة محمد ورضيت لكم إسلام الدين جي أمنتين إسلام ترب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أمنتي براتك الدنيا ركوبان كفو تنمى تنمى شفا أبادي دي ملي وكيفتا يهودا نصارى وانفتجي أمنتين إسلاما barta addunyaa tanarratti abbaa keenya aadam jannatarraa baasee rabbiin addunyaa tanarratti isii buuse odoonii fi gartee addunyaa tanarratti namnuun jirre amantiin buutee abbaa keenya aadam jannatarraa baasee addunyaa tanarra qubsiise islaamummaa tanarratti abbaan keenya islaam ummata hore warri inni hore kun duuba warri yahudaa nasaaraa waaqeffataa jennu kun cuufti. islaamummaa abbaan keenya aada irratti uumame kanarra kana booda dhufan amantiin dura gartee addunyaa irratti argamte amantii islaama akka ta'e beekuu qabda. Ati amma hogga haatee karaa islaamummaa dhuftu amantii bar haadhaa fi abbaan kee irra dhalatan sanuma dhufti. San beekuu fi haadha abbaan kee hogganii fi haawwan isaanii abbootiin isaan dhalte isaan deeyse fuudhanii mataskaana geeysanii kiristinaa nuu haasaa jiran. Maaliif ni beekan akka isaan islaamummarra dhalatan. Tanaaf atillee si geessuun dhaban duuba gaafa ati dhalatte kiristaanaa nuu haasaa jedhanii. Wahuma ajaa'ibaati. Takkaa dhageessanii muslima ilmoo fuudhee masgiida geessee masgiida muslimaa geessee sheekan dhaqanii sheeka maqaas nuu baasi mucaa kanaas gartee islaamummaan nuu galchi nama jiru gartanii hin jiru. maaliif haadhaa fi abbaarraa dhiiga musliimota ilmaan seertee san keenya kun musliima jechuutti amanan. Duuba jarri kiristaanaa sanoo ni beekan asliin isaanii akka gartee muslima ta'e qeensin ni beeyti waan kana beekomsarraa qeensin ilmoo gartee namni kun hoggaa guddatee amata saddeettanfaa ga'ee hoggaddu jaatam torbaatam shantamii isaa ta'u idifataat jedhanii godhanii ulanii waa hundatti qara'anii karaa gartee ganama rabbiin irratti uumaterraa jallifnee turre karaatti firraa deebifnee hajjan amantiin islaama karaa cufatti akka amantii dhugaa ta'e. isinif haa galtu obboleeyya muslima. Obboleettii teenyita muslimaa. Ati bar islaamummaan itti dhufte tuni islaamummaa guyyaa ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jetteerra bar waan ati gartee hanga warra keessan jirtu hanga isaanirraa abaatee ala jiraattu haa ta'u hanga islaamummaatti hin seenin kufrummaa atirra turte masqala fannifachaa turte yesus kiristoos rabbii kiyya jechaa akka ati amanaa turte waan ati gartee gaafa amantii duraasan keessa jirtu badii dalagdi shirkii kufriin zinaan farshoon waan adda addaata dalagaa turte sababaa shahaadaa kalimaa tana qabachuutiin rabbiin akka ilmoo arraan tana dhalatte si deebise rabbiin si qulqulleesse mee rabbii kee galatoonfadhu. Islaamummaa tana seentee duuba har'a kunuu islaamummaa tajjabeeffattee qura'aana huqqaadha jirta. quraana warri irra dhalatalleen irraa hongawee hojii tanaaf maallaqaaf yaaduu malee takkeedha warri ni takkata. Alhamdulillahi zamana boodaa kana wayyaa'uun fakkaatti warreen akka keessanitti biyyarra ala bahee ka'arra gartee immaa waa barachaa jiru tuudhas alhamdulillah yaa gabrittii rabbi waan siin jennu. Ta duraa rabbi kee galatoonfadhu hafaagarra si saayee odoo gurbaa wal agartan murtaddii kana wajjin bultiin jaarin ka jirjirtee isaa wajjin mana bitatte kana. bultii qofaan naa hafe yoon heerume maaltu narra jira jechuu gaafachuudhaaf iyyannaa galfatte rabbiin sirra haa jaalatu rabbi sirra haa jaalatu kunoo kana ta'uu qaba shaamarran cuftinu namni gartee waa keessa galuu fedhe odoo ittiin seenne ulamaa'ii bira jirtu feetanuu alaa tahu waafirraa gaafachuun dirqama akkate haa ta'u wanni siin jennu yaa obboleetiiti intalti takkaata musliima nama kaafiraa tokko wajjiin fedhee kaafirtichi kun yahudaa waaqeeffataa murtaddiin irraa hubbadaadha. Kan ati wajjin jaaruu deemtu kun murtaddii jibbatama arraas boruus walumaa galatti muslimtittiin kaafiraa wajjin bultii jaarrachuun haraam callaa haraam callaa haraam callaa nikaan sunillee ni hidhamu baaxila. Duba kana maaltu gartee baaxila godhee jechuun nafu. Qabroota rabbi cufti keessatti dhagayaa. warreen yaada akkanaa sammuu keessaa qabdan cuftinu. Rabbiin intalti muslimaa takka tahaaliqaaf sujuuddu ilma kaafiraa tokko sabakiyya jettee yookaan inni kun gartee porotestaantii ortodoksii foyitokootolikii haa jettu niin jaaladha jaalala isaan na keessa jira jedheetiin heerume jechuun baaxilii baaxili intala muslimaa irratti haraam calla. Kan haraam godhe rabbuma tokkicha olte. Mee suuratul mumtahinaa dhaqa. Aayata kudhanii dhaqaati. آية خنبك كان جهدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار هم أمتك آية خنب ربي انت لمسلماتك تجارس دران كافر يو اسلامي جارس الديبسون حرام تشلأ guyyaa islaamummaa seentirraa jaarsa siisan jaarsallee yoo qabaatte an islaamawee baatii sadii sii kenne hamma iddaadha hamma kana keessatti yoo islaamummaan naa galte ani jaartiitiiti yoo galuu baatte immoo baatii sadii booda ati jaartiitii yaamii jaarsa kiyyaamii ani an akkaan sirratti haraamtee na beeki jetteetti himuu qabdi. Aayanii lammeeysaadha suuraa dhibba lamaa fi aayata dhibba lamaa fi digdami tokko suratul baqaraa keessa. آيتك آية قرتك كم جو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن يا ربنا تشتي دبي فته سيقول أكنا جتني فدي سبخي سنهاته سبب برهاته نما قرتي مشركاتك أكنا جتني الموتي سنين يروم سيساجة ربي نورتي حرام كوني ولا تنكحوا جبر آجاجا دركماتي تناف نموني dhalaan akkanatti dhiira akkanaati wajjin bultii jaarrattee saba kiyya jettee qoma dhawwattee hijibduun islaamummaa si wasa keessitee xireessitee if diqqeessite bakka jirtutti adaaba isii eeggatu haa beeytu duba tanaaf jechaa maal jennaan obboleettii teenya tanaan yaa obboleettii teenya haadha galmee dhibba saddeetii fi jaatamii sagalii dhageeffadhu waa hunda dura wanni si ibsinu dhugaa jirtu sitti himnu dogongora kee siif galchi ifa galchina toltullee siif yaannakkaa waan kanarraa deebitu ta duraa dogongorri kee tokkoffatti gaafa gurbaa kana walakkeef jettanii wal agartanii wal beeytanii waliin turtan nama kana odoo oduma waan kana ta'uu beeytu odoo islaamummaa galuu ka'eef beeytu jaartii akkasi godhatu si gaafate ammoo ati atis ni beeyta akka gurbaan kun murtaddiite gurbaan kun ammoo sin beekin akkuma duraan kiristaanaatti kiristaanummarra jira akka atu ragaa baatetti gurbaan sin beeku uban qabu intala kiristaanaati anuu kiristaanawee nan diddu jechuu inni mataa keessa kaayatee jira akka ati islaamooti sin beeku maaliifi mataa ol qabattee islaamummaa kee himuu dhabde yoo gurbaan kana waa illee wajjiin godhanne biyya takkaati islaamummaarraa hin kara kiristaanaa deebi'aaf jechuun si keessa jiramoo maali tanaaf jecha islaamummaa keetti himuu dhabuun gogguma inni dura si fuudhuun fedhe siin jeessan itti himuu dhabuun kee dogongora guddaa ati qabdurraa takka lammeessaa dogongorii lammeessaa an islaamo'ee silaasiif nin beekaa ilmaan biyya takkaati si heerumuurraa wanni na dhorku hin jiru intalti muslima taati nama kaafiraa heerumuun matumaanu haraam calla haraam calla jechuun yoo inni islaamummatti isiif seene malee maatti nimin. mee ummoo suleymi faa yaadadhu haana anas ibnu maalik gaafa abbaan anas maalik du'e mushrika abu xalhaa namni jaan dhufee gaafate isii tana intala xiqqoo bareeddu duuba yaa ummu salama si fuudhuun fedhaa jeen gaafa duratti dhufe ani mallee gartee waan fuudhaa keessan jiru ilmoo tokkaan guddifachaa jiru jettee jalaaditti gurbaan kunni deeme itti rafee laale mee intala tana garaarraa muru ji'een lammeessaatti deebi ammallee itti deebinaan wanni heerumaa mataa kiyya keessa hin jirtu ittiin laala jetteen sadeessatti deebi yaa ummu suleem akkam laaltaa ani gartee sirraa hafuu dadhabee ana tattamaanin si fuudhu fedhaa jeen inni kun mushrika kaafiraa beekadha maal jetteen amma dhaggeeffadhu yaa obboleettii teenya gaa intalti musliimaa imaana qabdu katti mataa ol fudhatta boona dhagee jetteen dhugaa feetaa ani guyyaa dura dhufteerraa illee hawwii keessa heerumuu fedhiin qaba jetteen lammeessaallee wanniin sin je'eef si deebiseef si laaluuf jeen sadeessaa arra dhufte arra immoo dhugaan sitti hima jette ani intala laa ilaaha illallah la intala bar ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah itti ragaa baate islaamummaa qabatti islaamummaa samitu rabban gubbaa dhufe ati bar rabbiin kee hagabbartu muka ummanni habashaa namaa qoree suuraa ati feetetti sii godhanii rabbii xiyya jettee dhadhaa dibdee sii galee katiiticha firraa kaasuu hin dandeenye rabbii xiyya jettee sirraa kaaftu gabbarta akkamittiin nama nama waan hilmi ilmi namaa harka isaatiin qore gabbaru akkamittiin ani intalti muslimaa talaa ilaaha illallah jettu kamitti heerumti jetteen achumatti ilaalla dachiitti dukkaneessitee gaa jettee gaa je'eeti mana dhaqee dubbiitti ilaalee duuba akkuma isiin jette san ilaal rabbii isiin rabbi waan inni rabbii ji'uun muka gartee yoo tiitichi irra qubate firraa kaasuu hin dandeenye ta'uu kana asitti dhaqqabe sanamni gartee mataa ifiitiifuu tiiticha kana firraan kaafne anaa maal godha jee caccabsee ka'ee duuba qaama dhiqatee shaadaa qabate achirraa gaa je'ee itti dhufe yaa ummu suleim wanni ati naan jette cufti dhuga ani si jaaladhe islaamummaa teetillee jaaladhe kunu islaamummaan qabadha na dhaggeeffadhu jee shaadaa qabateef aboo shaadaa qabattee aboo mahariin tiyyelleen islaamumma seenuu keeti jetteeni bar allahu akbar allahu akbar mahariin tiyya intala mahariin si islaamaa jechuu seen akka beekamte ummu suleym haadha anasi akkasitti abu xalhan fuudhe ati maaliifiifi ga amma wanni siin jennu maaliifiifi waa hunda dura akkasin mataa kee ol fudhattee maaliif hin jiiniin sadeessa maaliif hogga gurbaan kun isiin fuudha siin jee odoo iyyannaan galfatin ulamaa uma toora kee jiru maaliif hin gaafatin intalti muslimaa kaafira heerumuu dandeessi jettee keessa maan bariin afreessa Maalifii fi islaamummaa ta'e kana agartee if xiqqeessitee isa ol fuutee if xiqqeessita. Akkamitti ati intala musliimaa taatee murtaddii wajjin mana bitatta odoo har tokkotti hin bahin. Sa murtaddii namni ja'an kuni bar ummata Yahudaa fi ahlal kitaab warra gartee nuti Yahudaa fi Piroostaantii Ortoodoksii Amaara haa ta'u, Tigree haa ta'u, Guraagee Kiristaana haa ta'u, Kiristaana Oromoo haa ta'u, ummanni murtaddii ji'un ja'an ummata sanirra bada. Kuni ciinca'u wanni isaan qalan nyaachuun haraam calla. Dhalaa isaanii fuudhuun haraam calla. Murtaddii namni ja'aman. Sii gala tana waan ta'eef jecha warri ahlal kitaab yoo harka isaaniitiin waa qalan foon amaaraa nyaachuun kiristaana nyaachuun halaalii beekadha. Yoo makiinaan qalan qofa hin nyaatin. Yoo harka isaaniitiin qalan arraas boruus jaalattuu jibbituu akkasi beeku. Kiristaanaa fi kiristaana namni ja'amu sani. Ahlal kitaab namni ja'amu sani. warra nabi warra gartee ergamaan keenya nabiyallaa Muusa ju warra gartee nabiyallaa Isaan ergamaa rabbiiti rabbii keenya ju haa dogongoranii isaan maqaan ahlal kitaab irraan deemu bakkuma jira wanni isaan qalan irra hedduun muslima lal dhaabbatee ficcaanuu fi dhaabbatee ficcaanuu fi foon amaaraa nyaachuutu nama kafarsiisa fudhatan kan ammoo muslima ta'ee salaata shanan hin qabne tanaaf jecha ati hedduu dogongortee wani nasihaa siif yaannumma gabaabinaan obbaliitii teenya dhage. Mataa kee ol fuudhi, mataa kee ol fuudhi, gadi lafatti hin gadi hin qabin. Islaamummaa teetiin buuni, booni, dhugaattii mika musliimiitti siin heeruma yoo islaamummaan naa galtee jin. Dhibbirraa dhibbatti ol qabadhu mataa kee. Yoon islaamummaa tana qeebalee tawbate, tawbaa isaallee tawbadhe yoo inni siin hin qeebalin ulamaa irratti haa ta'u. takkaahuu mana qaadii geessi akkachumaan ni kaasihid mana qaadii geessi qaadii irratti shahaadaa qabatee qaadii irratti wakkalattee qaadumaan ni kaasihidha ati waliyyiin qabdu waliyyiin kee warri keessan kiristaana seerumsiisuu hin danda'an walant maaliif rabbiin mirgan kennineef jechuu qaadiin waliyyii keeti yoommoo qaadiin sirraa fagaatee ulamaa irra geessi ulamaa irratti shahaadaa qabate qaama dhiqatee tawbatee. shaadaa qabatee achi boodaan ni kaasi godhata. Hoggaa ni kaasi godhate booda yoo shaadaa qabadhe je'ee salaatuu diide islaamummatti hin seenne beeka. Hin qeebalin guyyaa sanirraa salaata isaa salaatu qaba. Sadeessa yoo inni hagartee islaamumma seenuu hadiiduu taate horii heekkasii deebisu gaafadhu. Karaa nagayaatiin karaa dawlaatiinis horii kee barbaadadhu. Ammoo takka hin irraanfatiin. والله هوري سنيفي من ولين بت سن إساف دي صوت الرجال ده إسلام ما ربي انتسين فايتنا كسارية أبليتي ربي إيمان خيسي هاجبيسو ربي إيمان خيسي هاجبيسو نمتشي أتجالتشون نين هيروم جتشون هيروم نيسا أكما آية ربي دقيست سرتي حرامي سرتي حرامي سرتي حرامي من آخرة الدنيا هنجي جنة الدنيا هنجي qabrii tee ta jannata rabbiin siif godhuuf jiraatu ibiddaan hin jijjiirratin tuni dhaamsa siif dhaamnu rabbiin waan garte isa caalu ka addunyaas qabaatee diin qabu rabbiin bakka isaa si haa dhaabuu siin jennaa obbaleetiiti. Iyyannaan itti aantu obbaleessa keenya tokko dhaddacha jaalalaati. Iyyannaan ta obbaleessa keenya tokko galmeen isaalleen dhibba saddeetii fi afurtamii ja'a. Mee sirritti dhageeffadhaa iyyannaa nama kanaa. obboleessi keenya kun akka jiru nuti eega wal fuune amata lama geenyee naafi haati mana kiyyaa eega wal fuune amaan lama jirraa je intala tana dhibbarraa dhibbattiin jaaladha isileen akkuma kiyyasani yoo na daa'ina caalti malee naa gadii miti nu lachuutu arraanni keenya takkaa waliin dabru gammachuu waliin jiraan wal kabajuu waliin jiraan rakkoon teenya guddoon nuti gartee arraan tana ani kara keessan dhufeef haadha mana kiyyaa tana akkaan na jaalattu taniin jaaladhu tana gaafni nuti wal jibbinu gaafni nuti wal lollu gaafni idduu teenyar rakkoon uumamtu gaafa obboloowwan siidhaa mana keenya dhufan guyyaa obboleeyyan siidhaa mana kiyya dhufanii deeman halkan sachufa wahuma xiqqoo takka lafaa kaafteeti taniin anillee hin yaanne ibidda gartee bultii keessan nuu qabsiiftee idduu hiyyaafi kasiitti wal jibbansa hamma mana mana bullutti hangam hamma walirraa nyaatan nyaanni takka addaan bulla. hoggaa ummanni kun guyyaa ummanni kun nurraa hafee nurraa ture nuti bakka teenya deebine jaartiin tiyya haala si haduritti jaalarra deebiti duba dubbii tanarratti odoon gartee warra isaaniitii fi isaanillee hin dubbisin maali rakkoo kanaa jira je'ee isaanillee hin dubbifne warra isaanillee intalti tun haallisii kana je'ee warra anillee hin geenye garuu anigaa akka yaada sammuu kiyyaatti isii wajjiin jiraachuu dadhabadhe. amman dura yeroo hedduu na ati gammachuu waliin qabna waani jarri kun mana keenyan dhufneeni hayyee waan kana hayyee if jijjiiri wanni kun muriinsa jidduu warreen keenyaallee fiddi je'iitiin dadhabe ol qabee galqabee miicee micciiree. Haallisii kun guyyi akkaan hangaan fedhe gorsuus goggaa jarri kun dhufe bakkuma deebi'a. Mee maal ta'uu naa wayya? Niin hiikamu maaliin godha hin jarjaru jechuufiin qilleensa gubbaadhaan akka akka gartee isiilleen if dhageessu akka obboleeyyan sii hunilleen if dhagayan karaa keessan iyyannaa galfadhee obsaaniin isin eeggachaa jira yaa obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya wanni isin jennu waa hunda dura gabaabinuma yoo ka gorsa nurraa fudhattu taate waa hunda wanni ati beekuu qabdu odoo obboleettii ta'e haadha mana keetii tana garte haadha mana keetii ta islaamummaanis tokko obboleeyyan isin goote kana. odoon bir'inne odoo qubatti laanne odoo bakka hedduu keessa isiin geessine akkas ta'uun dhabdu akkas ta'uun dhabdu jechuu odoo jaartii ta'e tana bakka hedduutti akka laalcha hedduun odoo isiin laalleen duratti sababaa gartee obboleeyyaniitii wanni kun argamte jechuu keetiin isii bir'achuun duratti mee ati gama keetii if keessa deebi mee if qeeqi atummaan quba silaa namattichi qabdu san fitti as qabiiti. Ati hoggaa jarri kun obboleeyyansi harahimaa kun dhufe isaan kan akkamiin laalta? Akkam simatta? Fuula bareedaan laalta moo fuulatti guurta? Moo hoggaa isaan dhufan cufaahu biraa gabbaata walitti isaan dhiifte? Mee waan kana atis rabbiilleen si beeka akkatti jara simattuu fi akkatti uummatni kana uummata irraa isaan bir'attu kana mee ati hara biraa dhiisi atummaan if keessa deebi. Jarri kuni as garagalee yoo ati isaan kan simanne kattin kofalle kattin gammanne kat gartee jara kana bira gatteesse haadha mana kiyyaa hojjaa fidi buna fidi nyaata fidi jettee wajjin nyaattee dhuddeen gammachiifne yoo kana irraa baatu taate takkaa isaa walitti dhiiftee yoo mana kophuu keessa kateessu taate ati isaanii fi obboleeyyii jaartii ta'e wallolchiiftee beekti. Jaarsi kee hoggaa dhufne cufaahu akkana. jaarsi kee akkanaati jaarsi kee akkanaati jedhanii hojii ati ati hojjettu kanarraa fudhatanii yoo ka obboleettii xixan taate seetu akka gartee jaartiin tee si jijjiiramtu godhe if keessa deebisiin jenna. Lamma isaa mee guyyaa tokko dhaamsi siidhaaf nuyi obboleessa keenya asumarraa eegalee gorsa keenya kana fuudhu. Mee guyyaa tokko hiraata godhiif. Mee yoo fee dandeessettillee qaliyaa obboleessa keenya. Feetullee mee alaa biti. feetullee gaaguratti uli feetullee micciirraatti godhi mee azumaa hiraata yookiin laaqanatti godhiiti yaami jara kana wajjin taa'i wajjin wagga dhuydan wagga nyaattanii dhuydan boodaan haadha mana keetii dubbisi xiqqoo haajaa takkaan irraa qaba isaanii wajjin xiqqishu haasawaa dhiifa manaa godhijii isaanii wajjin haasawi wanni ati waliin haasoytu yaa obboleeyyan kiyya nuti arra soddummaa bira kunneetu obboleeyyan waliin taane kar tokkoonis islaamummaaniis abboonummaaniis haa ta'u guyyaa isin dhuftanii deemtan naafi jidduu haadha mana kiyyaatti rakkoo uumama. Ani duuba isiniin birradhe, isiniin shakke, odoon isin kanallee hin gaafanne, isinitti zanniin badu je'eetiin akka rabbiin kiyyatti nan qabne. Maaliif waani rabbiin? Rabbiin wal shakkurraa fagaadhaa ijtanibuu kathiiran lan. Min adhanni rabbiin nuun ja'a. Ijtanibuu kathiiran min adhanni. Wal sehaan, wal hamachuun, walbir'achuun hamtuun quba waliin laachuun haraami nurratti. Tana waan ta'eef odoon isin kanan gaafanne ija hamtuun isin ilaalu af arraada hamaan isiniin dubbadhu fi waan kana isinirraa wanni kun argamti moo rakkoon bakka tana jirtu maali? Ji'iti gaafa dhume gaafa uummata kanarraa haa dubbattanii waan kana dhabde dhiifa manaa godhaa mee isi yaameen is waan kana irraan deebi'a isinirratti hin ja'an jiyyaa miti. sigale isi yaame isaanirratti waan kanatti deebiijiini isaanilleen duuba maali rakkoon ta'e hoggaa nuti gartee dhufne cufa wanni ati nuti hamtuu si wajjin haasofnu hin qabnu maaliif jaarsa keessatti yaa'ee goota jedhanii haa gaafatani. Sadeessa yoo hoggaanii fi jara kanaa fi atii fi obbaleettii isaanii walirra fiddee waan kana haasa'uun furmaata tokko jijjiirama tokko yoon fidin arraa boru hin jiini intaltee namarraa dhalattee qabdi dubbii isiidhaa fuudhiitii warra isaaniitiin gahi. Yoo dubbiin tun bakka tanattis furmaannin jiraatiin obbaleessa fiyyi akkuma duraanuu siin jenne atummaan hin qeeqee garama. gara heemee deebi'i rakkoon tun rakkoo rabbiin rabbirraa fagaachuu ta'uun ni mala. Wallee isin bisaniin isiniin kun salaatatti lallaafu, ibaadatti haa laafu, dikrii rabbiirraa fagaachuu, fagaatu. Wallee kan mana kana keessatti kalaama rabbiillee hin qaraatan. Kalaamni rabbii barjinni fageessa. Keessa suuratu baqaraan shayxaana fageessiti. Sixirii fi jinniileen hin dandeessu jaabar ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nama mana keessatti suuratul baqaraa qaru. تناف رب قبابين ومان هقنوا فيهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرينجا من تقو قرتي يوني في يا إيمالي أراني بريدان هنجر من خنا خيستي عبادات لافا من خنا خيستي ذكر ربي هنجرتو قافا هنجر دوبا شيطاني مات دي خيست جارتي يوخ أبان منا هقو السينو بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا جن يو ورنا السلام عليكم جن يو دوج هاتي منا لين دفته لام بن لين درد هقا بيسين لابن السلام عليكم جن يو هقا بسم الله جن يو هقا سقراسينا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث جن يو هقا منر قبان بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله جن شيطان ما تنخي سجارتي inumaa kana gubbaan hogga isaa waliin rafanillee yoo Allahumma jannibna shayxaana wajannibi shayxaana maa razaqtanaa hin jenne yeroo isaa walit dabalaman shayxaanillee isaanii wajjin hirmaata. Kana kana maaltu fide mooraa rabbiirraa fagaachuu mee isin karaa rabbii deebi'a toobaa gara keessanii dhuga karaa haaliqaa deebi'a ibaadaa rabbii tana jabeessaa if laalaame. Obboleessa keenya shaniisaa waan siin jennu rabbi kadhu rabbi hiikadhu warra keetiifis rabbi haɗa ya rabbi jarti na kac ilciji iman ki yana kac ilciji haɗa abba khaitin rais du'a ai barbati haɗa abba khin murin irran fagatin ziyari warra khe fu ilman ke fu yo ilman qabates warra khe san warra khe gab hadiya fu di gaisi fa abba khe gambacis yo adunya re jiratan adunya re on jiranes haɗa abba khe yadat haɗa abban ki arran tan sitti hajamu hanga durir akhirati sadaka isanif godi araarama rabbii isaaniif kadhadhu sadaqaa jaariyaa akaawuntiin cinne isaaniif godhi akka masgiida jaaranfatti hirmaachuu masgiida keessa afuu ifaa godhu waan gartee qur'aana ta'us waa kaayuu eela bishaaniif qotuu waan gartee masgiinni kun masgiinni faan itti haajamu hulaafaa mooraafaa waan ajiriin namaaf deemtu eeyitama faadhaaf gargaaruu sadaqa waan akkana haadha abbaa keetiif ni yadhu godhi sababaa kanaa rabbiin. rakkoo guddoo keessaa si baasee waan sirra jabaate cufa gartee siif laaffisuun ni mala. وحتى نلتقي هم مقريب ساكناتي والتدي بنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله شيكا كيني قبل جما في جالة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسن راجالته بكم سرهم بكم سسني فاتح بلوسن جنة hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة